hello hello hello
Hello, Abeet hin dhaga'amu?
inni gama akkam jirtu Televezyiinii Lidiyaadha. Maal odeeffannoo imala akkamii isinitti himu?
Kan Joordaa maannoo Joordaan osoo hin ta'in maqaan isaa akkana
Maal jettanii maamila keenya?
kan amma biyyoota amma ba'anii jira miti na- namoota kuma afurtamii shanmoo maal barbaada kan jedhu.
Maal jettanii?
Eh, namoota kuma afurtamii shan barbaada kan jedhamu jira miti maqaa isaan na harkaa biyya san maqaan na harkaa bade
Eh, Waan isin jechuu barbaaddan naan galle maamila keenya.
eelaw Hello, inni gama maal jechuu barbaaddanidha naan galle dhiifama.
beekee barre amma fakkeenya fi biyyoonni alaa jiran miti Eh,
eh, maqaan isaa biyya san Ka- Kanaadaadha?
Kanaada- kanaadaa kanaadaa Kaanaadaa deemuu barbaaddanidha?
Eh, Tole, viizaa maaliitiin deemuu barbaaddani?
fiizaa fakkeenyaa fi paaspoortii ammaaf garuu galmaa'een jira Eshi, paaspoortiin na bira hin geenye tole.
Eh, ulaagaan barbaachisu maal jechuu barbaadeen yaa'u bareetiniin waan jiru isin gaafadheetoo gara jirutti deema jedhee yaade Haa ta'u hojiidhaan deemuu barbaaddanidha?
een hojiidhaane Esh, hojiidhaan deemuu yoo barbaaddan waan waan isin barbaachisu akka isinitti himuu barbaaddani ee esh, jalqaba paaspoortiin isin barbaachisa ishi Eh, eh, kan biraa immoo nama biyya sana biraa qacaru hojii argatanii eeyyama hojii isin erguu qaba namichi sun Namichi- kaampaanii jechuudha
bakkeen amma nu de- eh, biyya sanitti jechaadha Eh, biyya kanaadaa keessaa Eh, eh, eeyyama hojii qacarri isin erguu qaba ishi Namni paaspoortiin isin barbaachisa Eh, eh, ragaa kontiraataa hojii namicha eh, namicha sanaa yookaan kaampaanii sanaa wajjin qabaattanii eh.
eh, kan biraa immoo baank isteetmentii barbaachisa.
baankii Baank isteetmentii jechuun Eh, biyya sana deemtanii akka deebitanii dhuftan ragaa agarsiisu waan ta'eef eh, birrii birrii keessan irra jiru eh, akka inni socho'u agarsiisu qabdu tiraansaakshinii jechuudha.
ishi Yoo xiqqaate ji'a ji'a- ji'a ja'a gidduu keessatti ammam akka inni socho'u hin ilaalu isaan.
achitti jechaadha Eh, no asii gaafa pro- mm, proosesii jalqabdanii baank isteetmentiin hin barbaachisaadha.
beeke amma fakkeenyaa fi ana amma ulaagaalee kana jalqabuudhaaf jechaadha Eh.
maal maal na barbaachisaa yoo wayim dammoo birriin na kaffalchiisu jira gaafa amma paaspo- paaspoortichi kun na harka hin ga'a miti Eh, eh, hiriyyaan ana na barbaachisu wayim dammoo achi biyya san deemee hojii kana ulaagaalee kana guuttachuuf eh, maal na barbaachisaa kaloolli kan koo maalidha anaaf immoo ulaagen ulaagaaleen anaaf guutamuu qabu maalidha ulaagaaleen ani guutuu qabu immoo maalidha paaspoortiin alatti Tole isaan isiniin jedhe tokkoffaa paaspoortii jalqaba qopheeffatu miti.
Eh.
Lammaffaa irratti immoo kontiraata hojii jalqaba asii hojii argachuu qabdu biyya sana deemuuf jechuudha. Hojiidhaaf taanaan hojii argattanii nama biyya sana qaca- isin qacaru sanatu eeyyama hojii isin erga.
Eeshi achi.
Eh, Achi immoo kan Amma biraa baank fakki- isteetmentiin Eh, innis baay'ee barbaachisaadha. Baank isteetmentii keessan dirqama ilaalama waan ta'eef amma fakkeenyaaf isin ganaa paaspoortii baafattu waan ta'eef eh.
karoora kana qabdu taanaan ammumaa kaastanii baankii isteetmentii qopheeffachuu qabdu jechuudha.
Baanki isteetmentiin kun baankii irraayi?
Ee baankii irraas ni barraha maallaqa gahaa ta'e achirra jiraachuu qaba. Jiraachuun isaa duwwaa immoo gahaa miti tiraansaakshinii agarsiisu. Jechuun baastanii ittiin hojjechuu keessan waan akkasii jechuudha. Baankii isin barreessaa isa. Ee, Dabalatatti immoo yoo gaa'ela qabdu ta'e ragaa gaa'elaa agarsiisuu dandeessu yookaan immoo kaartaa manaa yoo qabaattan innis ni fayyada libree qabaannaan Yoo kanneen hin qabaatin amma fakkeenyaaf an waa'ee amma fakkeenyaaf isuma kanaaf eh, wayin birrii kanas yeroo hin qabaatin ani buukuma kee irraayi homaan qabu yeroo ta'e Eh, fakkeenyaaf amma akka ani beeksisa irratti argetti jechaadha.
eh, Ani beeksisa irraa argeeni barra silkii keessanis fudhee kan isinii bilbile.
tole Innaa beeksisa irratti akka jedhamutti fakkeenyaaf yeroo birrii isin qabaatin yeroo immoo wanta wanti hedduu hin qabaatin barnoota isin qabaatin wayim demmoo maal isin qabaatin rakkoon qabu kun wanta sidaan keessuu miti deemuu dandeessaa hojjechuu dandeessaa kan jedhudha.
Baank isteetmentiin dirqama isin barbaachisaadha. Biyya sana biyya kamiyyuu gaafa deemtanii deebitanii akka dhuftan agarsiisuu qabdu waan ta'eef ragaas ni ta'an immoo. baank isteetmentiin dirqamadha.
Amma yaa'u isa mana baankiitti baasta jechaadha.
Ee baankii irraas ni barreessu. Baankii irraa birriin keessan akka socho'u immoo amma kaastanii yoo karoora isaa qabdu ta'e amma kaastanidha kan isin isarratti hojjechuu qabdan jechuudha.
Ishee Birriin duwwaan achirra jiraachuun isaa gahaa miti waan ta'eef. Kanaaf kan isin barbaachisu akka dabalataatti immoo warra isin time gaa'ela yookaan kaartaa manaa yookaan makiinaa keessa ofii keessanii qabaanna innis akka dabalataatti isin gargaaruu danda'a. Garuu warri kuni dabalataatti malee dirqama miti.
beeke amma dirqamaa miti inni sirriidha kanniin yeroon qabaatinii hin jedheedha baran amma fakkeenyaaf yookaan amma barataadhaan ta'uu danda'a baradhee dammoo odoo barnoota kana hin xumuriin kaayyoo biyya sanii qabaachuu danda'a akkaawunti irra illee immoo wanti na barbaachisu jiraachuu baachuu danda'a innaa kanaafin ulaagaalee kana yaa'u gaafadhee baruu barbaadeenas Tole barumsi dirqama miti hojiidhaaf taanani hojii yookaan ekspiriyansii kan hin gaafanne jira.
Kan hojii hojii amma yeroo jedhamu amma fakkeenyaaf warroota birrii qaban bichaatu deema ree warroota amma fakkeenyaaf akkaawuntis makiinaa manaatis qaban dammoo kaartaa lafaa warri qaban kuni warra hojiidhaaf achi deemudha jennu. Ani immoo kanas hin qabu kanuma hundaayyuu hin qabu waan ta'eef hojii makam irratti jedha amma fakkeenyaaf nyaata irratti barbaaddee hojii ati barbaadde irratti faabirikaa irratti barbaaddee qacaruu barbaaddamaa jedha. Isa kana immoo wanti jechuuf yookaan faabirikaa keessa hojjechuuf ta'a yookaan immoo mana nyaataa keessa hojjechuuf ta'a. Isa kana immoo akkam ta'a?
Naa gadiiraam amma sanii siistime kana karaalee gaalii deemtu taanaani. Sun karaa seeraa piroosasii hundaa fixxanii deemtu taanaani. Inni isiniin jedhe makiinaa yookaan kaartaa manaa akka dabalataattidha. Garuu baank isteetmentiin dirqama barbaachisa.
Isa dirqama baasuun barbaachisa jechaadha.
Baank isteetmentiin dirqama barbaachisaadha. Maaliif kana baankii marraas ni barraa waan biraa miti gaafa isin hojjettan isin ilaaluu osoo hin ta'in baankii irraa amma fakkeenyaaf birrii miliyoona lama waan akkasii yoo buukii keessan irra jiraate bahee galuu isaa jira miti tiraanzaakshinii kan jedhamu. Agarsiisuudha malee dirqama kan keessanii ittiin hojjetamaa jira isa jedhu miti.
Inni sirriidha beeke nama fakkeenya.
Rakkoon qaba jechuudha.
Beeke sirriidha inni akkasii amma fakkeenyaaf nama baankiirraa qarshii kuma kudha wayim demmoo kudha shan hin qaba yaa jennu. Isuma kanaan odoo nama galmeessisee waraqaa ragaa san manni baankii naa kennu ta'ee yaa'u isarratti hundaa'ee too deemuu nan danda'a.
Akkaataa biyya sanaatiin fudhachuu isaanii irratti murtaa'a wanti kun jechuun amma kana yoo jedhamu dhiisuu danda'a baank isteetmentiin ragaa garaagaraa yoo qabaattani meebii ta'uu danda'a garuu baank isteetmentiin dirqamadha. biyya sanaaf jechuudha. Ragaa akkasiin birriin qabaanne maal maal yoo jiraate. Haa malee sababii baank isteetmentii isin fudhachuu dhiisuu danda'u isaan.
Haa sababuma kanaaf illee fudhachuu dhiisuu danda'an. Innaa saniin alatti immoo yaa'u akkaawuntii kan korromamuu hin jiru yaa'u baankii irraa isa waan qabu yaa jennuuti ragaan immoo wayim dammoo qabalee irraa bootaan an jiraadhu irraa barreeffamee yeroo naaf kenname isa saniin immoo socho'uu hin danda'ama kan jedhu.
Jechuun amma fakkeenyaaf deemtanii akka deebi'u dandeessan baank isteetmentiin kan barbaachisuufis isaafidha waan ta'eef waan amansiisu qabaataniinaan kan qabu isaaf barbaadu isaan akkuma isin deebitanii dhuftanii biyya keessan irratti hojjechuu dandeessanii ragaa amansiisu barbaadu waan ta'eef.
Innaa kanaafuu isa baankii kana baafattee xumurtee gaafa jettee jette saniin booda kana xumureen jira yaa jennu yaa'u qarshii kuma kudhanis kudha shanis irraa yaa qabaadhu hin danda'ama garuu isa guuttachuun foormii kan.
akka inni jechuun isin koo guuttanii je- birrii tokkoyyuu qabaate sadarkaa sana deemuu dandeessu garuu fudhatu isin fudhatan isa jedhudha. Maaliif Mm.
sababiima baank isteetmentiittiyyu Hmm.
fudhachuu dhiisuu danda'u.
Eessi.
Akka isaammoo yoo isin fudhatan isa jedhudha.
Ah, Garuu akkasitti.
ammas karoora isaa qabdu waan ta'eef Hmm.
kana qopheeffadha. Paaspoortii keessan ergi baafattanii booddee Hmm.
eh, sana ammas ni jedhe baank isteetmentii Hmm.
qopheeffachuu qabdu. Baankii irraas ni barraa waan ta'eef kun koo amma kanatti rakkoo qabaachuu dhiisuu danda'a.
Ba- Fakkeenyaaf isa amma baafadheetoo hanga gaafa paaspoortiin naa dhufuutti xumureeu nan danda'a.
Maal jettanii maamila keenya?
Paaspoortii galmaa'ee jira galmee irra jira amma paaspoortii yaa'u paaspoortiin amma hin gallakkifamne waan ta'eef Eh,
amma gaafa gallakkifamuutti isa baankii kana xumuree odoon jedhe eh,
isa immoo gaafan xumuree geessee jedhee eh, yaa'u isaanii amma wanti manaajara baankii irraa hin baasamiti.
eh.
Eeshi.
Baank isteetmentii sana ammasitti qopheeffachuu barbaadanidha.
Mm.
Eh, inni koo amma kaaseeti siluma amma barreeffama osoo hin ta'in Mm.
tiraansaakshinii agarsiisa bakka kana booddee kan jirutti Mm.
akka socho'aa jiru agarsiisaa sana. Sana Mhm.
booddee gaafa paaspoortii keessan isinii bahu Mm.
jalqabuu dandeessu.
Ayyee bakka saniin ala yaa'u isa kana erga wanti jedheen booda paaspoortii erga fudhadheen booda porosesii kana eessatti nuti jalqabuu danda'a.
Piroosesii kana onlaayinii yoo dan- yoo barbaadan onlaayinii guutuu dandeessu.
Yookaan
Eh, Yookaan immoo karaa biraas eh, karaa ofii keessanii beektan irraa yoo ta'e ka- amma kan inni isin gorsu onlaayinii ofii keessanii akka guutuu dandeessanidha.
niti bakka mana onlaayinii deemte.
Eh, hin danda'amu.
Hmm.
Gaaffii dabalataa qabduu maamila keenya.
Gaaffii dabalataan qabu eh, isuma kanaadha.
Mm, tola.
Bakka kanumaan jechuun yaa haala isaan ulaagaalee jedhan sanni nama fakkeenyaaf ka- kaleessa isaa achirratti argina nama kalee fi eengaddumaan laalayyuu onlaayinii kana jechaadha wanti irratti.
Eh, TikTok fi baay'inaan TikTok irratti gallakkifamee gaafa achirratti ilaalu eh, haalli isaan jedhan bakka hojii barbaachisaa tokko wanti jedhuun kaffaltii wanti si barbaachisu hin jiru wayim dammoo amma fakkeenyaaf eh, in- eh, silkii kana argachuu kan kooti yaa foormashinii baay'ee fudha isa biraa irratti immoo maal jedhaayyuu maashi.
eh, achuma teesseet illee foormii guutuu ni dandeessa onlaayiniidhanii Eh, silkii isaanii guutuu dandeessu.
akka nagaadha fayyaadha silkiidhanis guutuun hin danda'amu miti.
Eh, amma kan Kaanaadaa ofishaal weebsaayitii akkasinitti mu barbaaddu?
Eh, Ay, IRCC jedhaati sarchi godha.
Saniin booda Sana booda job bank jettanii sarchi gootu ergi IRCC jettanii galchanii booda eh, job bank jettanii sarchi gootu hojii garaa garaan achirra jala jiru. Hojii barbaadan sana filattanii kan hojiin achirra jiru inni Mm.
kaan nama biyya sana jiruuf kan ta'udha. Inni kaan immoo foreeni yookaan akka keenya Itoophiyaa nama lammummaa Itoophiyaa qabu fudhatee hojiidhaaf kan barbaadu jiru. Sana garbaasanii appilaayi gochuu duwwaadha.
Ayyee rakkoon qabu amma gaafa achi deemu kana yaa'u namoota achiin qabu waan ta'eefanii Mm.
eh, warra achiititu eh, Mm.
foormii achii guutee toona fudhatamoo akkamiidha.
Tole. Nama qabdu moo sinachi?
Hin jiru hin jiru namni hin jiru.
Ay, nama qabaachuudha yoo ta- yoo qabaatanii karaa vizitii baatu. Inni kun garuu ofii keessanii appilaayi gaafa gootanii akkuma isiniin jedhe hojii tokko yoo argattanii hojii sana barbaannaan sana irratti appilaayi gootu. Ergi hojii sana appilaayi gootanii booda immoo Mm.
isaantu asiiftaansi yookaan eeyyama hojii isinii kennaa jechuudha.
Mhm, Achii jechaadha.
Eh, Sanaan booda immoo yaa'u ragaaree jiru fiizaa minaamina isaantu xumuree siif erga.
isaantu xumura osoo hin ta'in asii akkuma isiniin jedhee piroosesiidhaaf waan isin barbaachisu baank isteetmentii paaspoortii keessan Mm.
ta- ergi foormii faa guuttanii fixanii booddee Mm.
eh, ashaaraa ashaaraa kennitu Mm.
jechuudha. Bi'ee Mm.
kan jedhamu jira baambiis zuqaalaa jirbaatti argama.
Mm.
Deemtanii ashaaraa keessan kennitu.
Zuqaalaa.
Eh, baambiis Zuqaala Zuqaala jechuun.
eh, naannoo sanadha.
nuti maqaa immoo naannoo sanadha.
kan jiraannu amma fakkeenya anaan kan jiraadhu Adaamaadha.
Tole.
Eh, Achitti kaffaluun hin danda'amu baankii Minaaminadha.
Ah, inni kun ashaaraa iddootti laattaniidha.
Zuqaalaa.
Baambiis zuqaalaa jarbaa. dudduuba Duqaalaa dudduuba
Duqaalaa dudduuba jechuun eessa keessatti argama?
Finfinneema keessatti argama.
Finfinnee. Ayyee bakka rakkoon qabu wanta jiruun anis waan jiru rakkoon qabu.
Tole gaaffii kan biraa qabdu
Gaaffii biraan qabu.
heeloo viizaadhaaf waan bilbiltaniif galatooma guyyaa gaarii.
Isinis galatomaadha. Ulfaadha barakadha. Mm.